iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga muri iyi minsi haravugwa amakuru y'ibanze agaragaza ko hari inkingo zishobora gukingira covid cumi n'icyenda zikora hafi ku gipimo cyo hejuru ya mirongo icyenda ku ijana ibyo byatangajwe na zimwe muri kompanyi zazobereye mu gukora inkingo nka moderna na pfizer zo muri leta zunze ubumwe za amerika ibi byatumye ibihugu bikize ku isi bitangira kugura kare izo nkingo nubwo zitaremezwa burundu abahanga barimo abo muri kaminuza ya Duke hano muri leta zunze ubumwe za amerika bemeza ko nta gikozwe ngo izo nkingo zisaranganywe hose ku isi zishobora kuzagera mu bihugu bikennye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ese aya makuru y'izi nkingo zavumbuwe avuze iki mu kiganiro muri isanga cya none twabatumiriye abahanga kugira ngo tuganire kuri izi nkingo turi kumwe na muganga vedaste ndahindwa uyu ni umwarimu muri kaminuza y'u rwanda mu ishami ry'ubuvuzi rusange akorana kandi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yanakoze no mu itsinda ry'igihugu rishinzwe kurwanya no gukumira ikwirakwizwa rya virusi ya korona turi kumwe kandi na muganga emmanuel mwiseneza uyu akaba ari mu gihugu cy'ubufaransa aho asanzwe akora imirimo ijyanye n'ubushakashatsi mu by'inkingo reka duhere kuri muganga ndahindwa atubwire uko yakiriye amakuru y'inkingo nshya bimaze kwemezwa ko zifite ubushobozi bwo gukora ayo makuru yabaye amakuru meza cyane ku bwacu kuko abantu benshi bazi ko kandi bumvaga ko urukingo ari cyo gisubizo kirambye cyo kuba twarandura iyi covid cumi n'icyenda igihe cyose haba hataraba urukingo cyangwa umuti ukora neza ntabwo dukeka ko tuzaranduka vuba rero kuba harabaye ibigo by'ubushakashatsi byemeza ko yabonye urukingo kandi rufite ubushobozi buhagije ni ikintu abantu bose bakiriye neza haba mu gihugu cyacu haba no mu bindi bihugu ngira ngo bavuga bati wenda twabona iki cyago tugicika gusa haracyarimo intambwe zigomba gukurikizwa nk'ubwo ikigo iyo kimaze kuvuga ko gifite urukingo hari abandi bantu babyemeza ni icyo kigo wenda cyo muri amerika cya fda kibigiramo uruhare hari umuryango w'abibumbye ishami ry'ubuzima ku isi naryo rizabisuzuma bazana abahanga bakabireba iyo rero ubwo bushobozi bw'urukingo cyangwa bw'umuti bimaze kugaragazwa noneho byemererwa kuba bakora inkingo nyinshi cyangwa imiti myinshi kugira ngo bayitange mu bihugu byose mu myiza rero icyo twiteguye ni uko isi yose yagira amahirwe angana kuri urukingo kuri icyo kijyanye n'uko isi yose yagira amahirwe angana hari bamwe uh, mu bashakashatsi uh, barimo abo muri kaminuza ya Duke hano muri leta zunze ubumwe za amerika uh, bamaze kugaragaza ko ibihugu bikize cyane hanavuga nka leta zunze ubumwe za amerika canada ubwongereza ubudage bo bamaze gutanga amafaranga kuri ayo masosiyete ku buryo ari bo ba mbere bazabanza kubona izo nkingo mbere y'uko zigera ku bandi ndetse bamwe bakaba bagaragaza impungenge z'uko nta gikozwe kugira ngo izo nkingo zisaranganywe nk'uko wabyifuzaga zishobora kuzagera mu bihugu bikennye nibura mu myaka y'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ibi ni ibivugwa na kaminuza ya, ya duke uh, uh, ukorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ku isi uh, ndetse mu nama y'ubushize y'abakuru b'ibihugu bikize cyane ku isi bita G20 umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Paul Kagame yahamagariye ibyo bihugu ko byafata ingamba zatuma habaho gusaranganya uh, izo nkingo mubona ibyo ari ibintu bishoboka ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo abaturage bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se bikennye nabo bagira amahirwe yo kubona izo nkingo zigisohoka nibyo koko ibyo ni ibintu wenda hari ababitekerejeho kera cyane kuva tutaramenya ko urukingo ruzanaboneka hari icyakozwe umuryango w'abibumbye ishami ry'ubuzima ku isi bifatanyije n'ibindi bigo nk'agazi kizobereye mu gutanga inkingo n'inkingo nyinshi ku isi zitangwa na gazi umuryango komisiyo y'ubumwe bw'iburayi n'igihugu cy'ubufaransa batangije hari umushinga batangije cyangwa gahunda yatangijwe yari yariswe akiti akiserereta ni ukuvuga ngo ni access to covid nineteen tu bivuze ngo ni gute abantu bose cyangwa ibihugu byose byagira amahirwe yo kubona iby'ibanze byo kurwanya korona virusi muri ibyo tuvuga by'ibanze hari harimo ibijyanye no gupima ibijyanye n'imiti iramutse ibonetse cyangwa ibijyanye n'inkingo iyo rero porogaramu y'inkingo yiswe kovakisi ari nayo porogaramu yashyizweho kugira ngo ibihugu byose bibe byabona amahirwe angana yo kugera kuri urwo rukingo bizagenda biteruye n'ikiri kare hari ibigo byinshi by'ubushakashatsi byatangiye gushakisha urukingo no gushakisha imiti cyangwa na biriya twita bya laboratwari byo gupima babitangira kare ariko murabizi ko ni ibintu bihenda cyane kugira ngo rero amahirwe aboneke yo kuba izo nkingo zaboneka ariko mu gihe gito bahaye amahirwe ibigo byinshi by'ubushakashatsi kugira ngo bibashe gushakisha urukingo kubera ko birazwi ko yenda ibigo bimwe byashoboraga kutabigeraho kubera kubura mikoro ibigo bimwe bikaba ari byo wenda byakora izo nkingo kuri ubu dufite inkingo zatangijwe kwigwaho zirenga ijana mirongo irindwi harimo icumi ziri ku musozo hakabamo na ziriya eshatu batubwiye zimaze kuvuga ngo urukingo rwacu rumeze neza rwakora ibyo rero bihugu byagize kuri ubwo bufatanye bw'ibyo bihugu na zimwe mu bigo byigenga abashakashatsi inganda abantu bakora imiti bishyize hamwe baravuga bati reka dushakishe uburyo dufasha ibi bigo bidushakire urukingo badushakire n'imiti tubafashe mu gihe cyo kubishakisha n'igihe cyo kubisakaza cyangwa kubigira byinshi ngo babihe ibihugu noneho igihe ruzaba rwabonetse ibihugu urwo rukingo ruzaba rwabonetse ruzahabwe ibihugu byose ku mahirwe angana ibyo rero ni ibihugu byinshi birenga ijana mirongo inani byagiye muri iyo gahunda biyemeje ubwo bufatanye buvuga ngo reka dufashe ibihugu byose buri gihugu tuzatanga wenda mikoro gishoboye noneho urukingo ntiruboneka amahirwe asaranganywa amahirwe rero bavuze ko azasaranganywa se nta kugira ngo igihugu kimwe gikingiye bose hatekerejwe ko ibihugu byose wenda byakingira bamwe abo bamwe rero ni bande hari abantu bazaherwaho harimo abavuzi murabizi ko bamwe batuvura iyo ugiye kwa muganga urwaye korona virusi ushobora kwanduza uwo muganga nawe akaba yakwanduza n'abandi kubera ko abantu benshi bamugana harimo aba kovide n'abatarimo aba kovide ni ngombwa rero ko abo bantu bahabwa amahirwe ya mbere kugira ngo tubone n'abakomeza kuvura abandi basigaye harimo abantu bafite intege nke ba bandi tuvuga bari mu zabukuru murabizi ko byagaragaye ko abafite ibyago byinshi byo kuba bakwitaba imana bahitanwe na kovide cumi n'icyenda harimo abantu bakuru ni ukuvuga ngo abo bazahabwa amahirwe nabo yo kugira ngo babe bakingirwa mu ba mbere hari abandi bantu babana n'izindi ndwara za karande babana nazo nazo byagaragaye ko bagira ibyago byo kwibasirwa na kovide no kuba yarahitana harimo abafite nk'indwara y'udusukari n'ibitodiabete indwara z'umutima nabo abagaragaye ko bafite izo ndwara byagaragaye ko bashobora kuducika iyo ubuzima bwabo butitawe neza abo ni ukuvuga ngo bazaba mu ba mbere bazahabwa urukingo ku isi yose ubu rero hatangiye gahunda ibihugu byinshi biriho biruzuza hari za forumire ni ukuvuga hari impapuro batangiye kuzuza za minisiteri z'ubuzima zivuga ngo ingano y'inkingo zakenerwa mu gihugu zaba zingana gute ariko murabizi ko wenda ibihugu biringana zibifite n'abaturage bangana ariko bagenda bagaragaza abantu bari mu cyiciro runaka bangana bate kugira ngo hategurwe izo nkingo haba hanategurwa n'uburyo izo nkingo zakwirakwira murabizi ngira ngo urukingo ni ikintu gisaba byinshi harimo ubukonje zigomba kubikwaho harimo uburyo zigomba gutwarwa harimo kwigisha abantu bazazitera cyangwa bazazitanga muri rusange ndetse hari ibintu byinshi ibihugu bitangiye kwiteguraho kugira ngo bitegure kuba batagira izo nkingo muganga mwise neza wowe urabivugaho iki sosiyete ya mbere yatangaje ko yabonye urukingo ni fayizeri fayizeri ikorana y'abanyamerika iwanyu ikaba ikorana na biyoteki y'abadage yavuze ko yabonye urukingo nyine rwagaragaje ko rukora kuri mirongo cyenda ku ijana nyuma ya fayizeri moderna nayo yatangaje ko yabonye urukingo rukora ndetse n'indi sosiyete yitwa n'indi laboratwari yitwa asitarazeneka nayo ivuga ko yabonye urukingo rukora nabyo kuri mirongo hejuru ya mirongo irindwi ku ijana ubwo rero icyizere kirahari ayo masosiyete atatu yamaze gutangaza ko yabonye urukingo ariko twibutse ko hari izindi laboratwari nyinshi zikiri zifite inkingo nazo ziri kugerageza mu minsi mike bashobora kutubwira izindi laboratwari nka za sanofi ari gukora sanofi na jesika ari gukora iyitwa kirivake nayo iri gukora insiti pasiteri nayo iri gukora doko inkingo n'abashinwa abarusiya bose bafite amalaboratwari ari gukora ariko izo eshatu tumaze kuvuga haruguru nizo zimaze kubona imibare yemeza ko inkingo zabo zishobora kuba zaba efikasi zagira zakora ku buryo zahabwa uruhushya rwo kujya ku isoko ubu rero izo laboratwari nyine ziri mu gice cya nyuma cyo kugira ngo zinoze izo nkingo zijye ku isoko ngo mu minsi itaha nyine tuzumva ko zagiye ku isoko hanyuma zitangire zikoreshwe ku bantu mu buryo busanzwe kandi tumenye ko ubu deja iyo tuvuze ngo zizajya ku isoko ni ukuvuga ko zaba zemewe gucuruzwa ariko ubu izo nkingo zirakoreshwa kuko abantu bari muri muri ayo ma etide nyine batangiye gukorerwaho izo nkingo kugira ngo nyine nibo bareberaho niba zikora buriya mibare baduha ngo mirongo icyenda ku ijana cyangwa mirongo irindwi ku ijana nuko nyine bareba abantu bazitewe ubundi bafata amagurupe abiri ibice bibiri abantu batera urukingo n'abandi batarutera bakabashyira mu buryo bashobora kwandura indwara ubundi bakareba uko uko birwana umubiri wabo uyirwanya ubwo rero nyine hari abantu bari muri izo muri ayo mwa etide ku buryo nibo nyine bagaragaza ko izo vakisi izo nkingo zishobora gukora icyizere kirahari ko mu minsi iri imbere urukingo ruzaba ruhari gusohoka k'urukingo ni kimwe ariko kugira ngo urwo rukingo rugere ku baturage nacyo ni ikindi ikigaragara ni uko ibihugu bikize ku isi byamaze gutanga amafaranga kuri ayo masosiyete ku buryo ari byo bizaba ibya mbere kuba byabonye izo nkingo noneho umuntu akibaza nk'ibihugu kennye cyane cyane byibanzemo ibihugu byo muri afurika hari ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika yitwa duke bugaragaza ko bugendeye uko ibintu byifashe muri iki gihe n'amafaranga amaze gutangwa n'ibihugu bikize ku buryo byifuza ko izo nkingo nizisohoka ari byo bya mbere bizazibona bakibaza niba ibihugu bya afurika bizabona amahirwe yo kubona izo nkingo ndetse bakanavuga ko bishobora kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ibihugu bya afurika bitabonye izo nkingo mu bijyanye no gukwirakwiza mu buryo busaranganywe neza izo nkingo hari amahirwe ubona ko ibihugu bya afurika cyangwa se ibindi bihugu bikennye bishobora kuzabona izo nkingo mu gihe cya vuba nibyo ibihugu bikize byatangiye gutumiza gukora amakomande y'izo nkingo kugira ngo wenda twumve uko ibintu byifashe mubu nababwira ko hano muri uniyo europeyene uniyo europeyene yamaze gutumiza inkingo miliyoni ibihumbi mirongo ine yatumije yamaze kuriha ibyo bita gupurekomande na sosiyete ya kazeneka uniyo europeyeni nanone yatumije miliyoni amadoze miliyoni ibihumbi magana atatu na fayizeri biyoteke itumiza miliyoni magana ane n'eshanu n'indi sosiyete n'indi laboratwari y'abadage yitwa pirivape itumiza ejo bundi hashize naho yasinye na gutumiza miliyoni ijana na mirongo itandatu z'inkingo n'indi na sosiyete moderne mu by'ukuri rero iyo abantu barebye izo laboratwari kapasite zifite ubushobozi zifite bwo gukora inkingo n'izatumijwe usanga ibihugu bikize byararangije gufata ingingo zose zaba zihari ibihugu biropeyene tazi muri amerika yenda na canada sinzi yarakomanga ariko ubwo ndumva bitazatinda n'ibindi bihugu bikize na leta ikindi nakubutsa ni uko aho inkingo ziri gukorwa ubu buri rukingo rugura amadolari nka mirongo ine nicyo giciro kigereranyije birumvikana rero ko ibihugu bya afurika bikennye cyangwa ibyo muri aziya bimwe na bimwe bidasha ayo mafaranga ruhije kuyabona kuko ayo mirongo ine nyine ni inkingo ni kuko urukingo iyo baruteye bwa mbere batera inshuro ebyiri izo ni inshuro ebyiri amadolari mirongo ine numva rero kubana n'abaturage b'ibyo bihugu muzi ko ibihugu binake nko muri afurika muzi ko hariho abantu hari popirasiyo hari abaturage benshi kubera abantu babyara cyane ni ukuvuga abaturage benshi ugereranyije n'ubuso bw'ubutaka biraruhije rero kugira ngo ibihugu bikenye bizabashe kwigurira izo nkingo igishoboka rero ni uko ibihugu bikize nibimara kwihaza bizakora enjese bigakora ibihugu bigafasha ibihugu bikenye kugira ngo nabyo bibone izo nkingo cyangwa se ariya malaboratwari ariko azikora yabona yamaze gukuramo inyungu zayo mu byo yashyizemo mu gukora izo nkingo akavuga ati izisigaye yenda reka tuzigurishe kuri make n'ibihugu bikennye ikindi gishoboka ni uko oms organization mondiale de la sante n'ubundi niyo isanzwe ifasha ibihugu bikennye kugira ngo bibone inkingo z'izindi ndwara mwibuka nka za eboha mwibuka n'izindi nkingo zose ibihugu bidashobora kwiba ku mafaranga y'igiciro cya nyacyo oms rero ishobora gufasha ibihugu bikennye kugira ngo nabyo bizagire uwo muti ariko byanze bikunze ikiboneka n'uko ibihugu bikize bizabanza bikihaza bikiseriva ibihugu bikennye bikazaza nyuma gusa yenda bavuga ngo muri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane cyane kuko ibihugu bikize nabyo nibimara gukora urukingo iwabyo bifite inyungu ko ibihugu bindi bisigaye nabyo bigira urwo rukingo kugira ngo isoko mpuzamahanga rikomeze rikore bagume batembere ko nta nkomyi abantu bo muri ibyo bihugu nabo babashe kuza mu bihugu by'uburayi kuko ibintu bya eshanje interinasiyonali nibyo bituma ubukungu bugenda neza kuko bavuze ngo turakora iwacu gusa dukingire ubundi turekere abandi keretse bavuze ko imipaka yacu turayifunze abandi bantu tuzongera kwakira ntahandi tuzongera kujya ndumva icyo ngicyo cyonyine nacyo kizatuma bakora uko bashoboye kugira ngo bafashe ibihugu bikennye ariko nanone abayobozi b'ibihugu byacu bya afurika bikennye nibo bagomba gufata iya mbere nabo bakareba uburyo ibihugu byabo byagira uburyo bifata gahunda zihamye kugira ngo bitange n'ubwo byagira duke bidushake kugira ngo wenda ahantu hari abantu bashobora bafite risike nyinshi zo kwandura iyo ndwara babe bakingirwa nubwo batahita bakingira bose ariko bashobora kuvuga ati nko mu mijyi minini ahantu abantu bahura cyane cyangwa mu mashuri mu ma mu mapirizo abantu nk'abo tubakingire ariko bizagenda buhoro buhoro ibihugu bitandukanye byamaze gutanga cyangwa se kugaragaza abantu ba ngombwa bakeneye izo nkingo n'iziramuka zigiye ku isoko ku giti cyawe nk'abantu ba mbere bakwiye kubona izo nkingo ni nk'abantu ki abantu ubundi urabona ino ndwara ni indwara ubundi ikunda ifata abantu n'ubundi basanzwe bafite izindi ndwara cyangwa se abantu bakuze bageze mu zabukuru birumvikana rero ko abantu nyine bagomba guherwaho n'abo ngabo abantu bashaje bakuze bageze mu zabukuru cyangwa abantu bafite izindi ndwara abafite za diyabete bafite za kanseri abafite indwara z'ibihaha cyangwa z'umutima iz'umwijima izo mu nda n'izindi abo ngabo nibo bakwiye guherwaho noneho abo ngabo na hano i burayi ndakeka ko no muri amerika ariko bazabanza kubigenza bagahera kuri abo bantu abo bita population vulnerable noneho abo ngabo iyo nibarangira ndumva bazakurikiraho ni abantu bakunda guhurira ahantu henshi nk'abanyeshuri nk'imfungwa abasirikare abantu bakunda kuba bari hamwe bari benshi kuko niho virusi yandurira ikaba yafata abantu benshi niko n'ubu bazabigenza ariko sinzi buri gihugu wenda kizagira uko kizahitamo porogaramu zacyo ariko n'ubwo hano i burayi ibyo hano mu bufaransa ibyo bavuze ari uko bazahera kuri abo bantu bafite bashobora kuyandura cyane kurusha abandi dogiteri mwiseneza tugarutse gato kuri izo nkingo cyangwa se ayo masosiyete yamaze gutangaza ko inkingo zayo zishobora kuzakora turebye nk'urukingo rwa sosiyete ya fayiza bavuga ko inkingo zayo zigomba kubikwa mu bukonje nibura kuri dogere makumyabiri hasi ya zero selisiyusi izo nkingo ubona nk'ibihugu bya afurika cyane cyane bidafite ubushobozi bwo kuba byabika izo nkingo birashoboka ko zakora muri afurika icyo ni ikindi kibazo ni ikibazo logisitike biraboneka ko ibihugu bya afurika bibishyushye bidafite ubushobozi bwo kugira kuko kugira ngo ugere kuri izi dogere makumyabiri munsi ya zeru bisaba imashini za konjerateri zifite ingufu cyane bigasaba umuriro mwinshi birumvikana ko hari ikibazo cyo no kugira ngo zitwarwe zivanwe nko mu nganda zazo muri amerika cyangwa hano ahandi fayiza ifite inganda hano i burayi nko muri belgique cyangwa mu bufaransa izitwara zigeze muri afurika no kuvuga ngo izo ndege zigomba kugendamo nazo zigomba kuba zifite ayo mafirigo afite ayo makonjerateri afite ubwo bubasha bwo kujyana munsi ya makumyabiri makumyabiri munsi ya zeru birumvikana ko ari ikibazo gikomeye ariko icyiza ni uko iyi vakisine ya fayizeri ya fayiza ni kimwe n'iya modena n'iya atarazeneka bavuze ko ari vakisi ubundi zikoresha ibyo bita tekinoloji bita ya rn mesaje ni ukuvuga ko ni akantu kagenda muri kagafasha umubiri guhita ukora ikintu gitanga mesaje imeze nk'iya virusi ariko hari izindi hari ubundi vakisi ziri gukorwa nk'iyo institut pasteur iri kugerageza niyo nikoresha ubundi buhanga iyo ni vagisi isanzwe nicyo bita virusi ateniwe ni ukuvuga ngo bafata virusi isanzwe bagasa n'abayicaho n'abayica igata umumaro yari ifite noneho bakaba ariyo bakoresha bayitera mu bantu kugira ngo nubwo baba bayikuyeho umumaro ariko iyo ugeze mu mubiri umubiri wibuka ko ari ya virusi ukora ibirinda umubiri ibyo bita antikosi antibodi iyitwa sanofi iri gukora urundi rukingo rwo rukoresha narwo ni kuri ntuze nk'iya pasite n'iyo bita ntuze rwo ni poroteyike rwo nizo bita vakisine poroteyike ni ukuvuga rwo urwo rukingo bareba ya virusi itera indwara bagafatamo poroteyine imwe ituma virusi yinjira mu mubiri igatera indwara noneho iyo poroteyine bakaba ariyo bakoresha bakora urwo rukingo rwagera mu mubiri wa mubiri ukagira ngo ni ya virusi kuko ya poroteyine itera indwara birimo ariko ya virusi itarimo binyuranyemo gato n'iya pasiteri nayo mvuze iya pasiteri yo ni ukuvuga ni virusi bagabanya ubukana nayo iya sanofi bari kugerageza ni iyo poroteyine bagerageza izo vakisi rero za pasiteri na sanofi bari kugerageza zo kuzibika ntabwo bizaba biruhije nka ziriya zindi zamaze gutangazwa eshatu yenda niho icyizere cy'ibihugu bikeneye cyaba kiri cyangwa bifite ubushyuhe kuko nkeka ko ibyo kubona amakonjerateri afite buriya bushobozi bwo kugira byo kujya muri dogere hasi ya makumyabiri ubwo byabiruhije nubwo mu mijyi minini muri za kapitali bishoboka ariko muratekereza ko nko kugira ngo dufashe nk'igihugu cyacu nk'u rwanda ugende muri za gikongoro muri shiri muri nyamagabe uhabone opitali yaba ifite iyo firigo igire ishobore kugira izo nkingo zose zishyiremo mwumva ko ari ibintu bihije navuga ko biri kure nk'ukwezi abize ya afurika rero urebye azaba ari kuri indi kuri izi bakise zindi ziri gukorwa naho ziriya zakozwe zo navuga ko tutaba arizo twiringira cyane muganga mwise neza nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi rya amerika ndabizi ko ufite akazi kenshi reka tukurekure ukomeze imirimo yawe wakoze cyane muganga ndahindwa kuri ibyo byari bivuzwe na muganga mwise neza wowe ubibona ute no mu rwanda dufite izo figo zirahari kuko hari izindi ngingo nanone zisabwa kubwikwa muri ubwo buryo ubushize murabizi ko twakingiraga n'urukingo rwa ebola narwo rwasabaga ingingo n'izo figo iby'ibanze mu gihugu birahari hari n'ibindi bizongerwaho bijyanye n'imiterere y'urukingo uko rwaba rumeze ariko ngira ngo nuko mubizi ntabwo inkingo biba ari ibintu binini cyane ntabwo ari ntabwo ari ibintu bisaba wenda zakurwa ibihumbi magana ni ibintu bijya mu cyumba kimwe wenda kinini ariko bisaba nyine izo nkingo ko ziba zimeze gutya ahubwo hari ikindi kigwa ni gute urukingo rushobora kuza rukajya aho rubikwa mu habugenewe muri warehouse ni ukuvuga ahantu hari centro hano i kigali habikwa inkingo ariko haba hagomba no kurebwa urwo rukingo ruzagezwa gute kuva aho ngaho rubitse kugera ku muturage ruba rugomba kugendera muri ubwo bikonje bwa ngombwa rero aba abita urukingo bamwiga n'uburyo bwiza icyo kintu gitwarwamo noneho byose biza ari pake imwe ni ukuvuga ngo ntabwo bazana inkingo nanone zigomba kuza muri ibyo bintu byabugenewe kuva aho zakorewe kugera mu gihugu no kuzagera ku muturage uzaruhabwa haba mu kigo nderabuzima cyangwa mu bitaro cyangwa ahazaba hateguwe icyo ibihugu bizafashwamo ntabwo ari urukingo gusa n'aho ngaho rugomba kubikwa nimba ibihugu bitabifite bizerekana ibyo bifite ariko ibihugu byinshi usanga kubera ko n'inkingo ziba zisanzwe zitangwa tuba tubifite no mu gihugu hano mu rwanda izo firigo zirahari wenda si nyinshi cyane nk'uko twazifuza ariko iz'ibanze zishobora gutera abantu nk'abo ngabo twavugaga birateguwe hanyuma ikindi abantu bakomeje kugarukaho cyane cyane ku bijyanye n'izi nkingo urabizi nka hano muri leta zunze ubumwe za amerika iki kibazo cya virusi ya korona cyajemo politike nyinshi aho hari bamwe mu bemeraga ingamba zo kugikumira abandi bagasa nk'aho barwanya izo ngamba ku buryo n'urukingo ubwarwo rwajemo impaka nyinshi cyane aho abantu bavugaga ko bazazikurikiza ari uko bamwe mu bahanga mu bya siyansi cyangwa se mu nzobere mu bijyanye n'inkingo bafata iya mbere bagafata izo nkingo nko mu bihugu byo muri afurika nta kibazo cy'uko izo nkingo zishobora kuboneka ariko abantu bakanga kuzifata iyo ibintu ari bishyashya hari abajya bagira amakenga cyangwa bagatinya cyangwa hakabamo bya bindi twita ibihuha ibihuha ni byinshi rero kuva n'ibigeragezo byose byaboneka ngira ngo murabizi ko haba abagira n'imyemerere itandukanye ariko ni inshingano za buri wese cyangwa z'ubifiteho ubumenyi kubikangurira abantu no gutanga urugero no kugaragaza uko ibintu bihagaze twese turabizi neza ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda ari icyorezo kirangamiye isi kirangamiye buri wese nta muntu n'umwe utabizi no muri iki gihugu buri muntu wese arabyumva ko korona virusi ari ikibazo gihangayikishije kandi gihangayikishije isi bivuze rero ngo igisubizo cyaba kibonetse ni ngombwa ko tucyakira biravugwa ko wenda byatangiye kuvuga ibyo biza n'urukingo rutanahari n'uwo muti utanahari ariko iyo abantu bamaze gukangurirwa bagasobanurirwa bakamenya bikora bite kuko murabizi ko no mu gihugu niyo habayemo izo nkingo tuba dufite ari inzego zibishinzwe zikora gukurikirana bimeze bite bitangwa bite tuba dufite uburyo natwe twakwisobanurira cyangwa twakurikirana ibyiza by'imikingo iyo ikintu kibaye kibi turakimenya iyo kiza kiba gifite inyungu numva ko ngira ngo murabizi ko no mu yindi miti haba muri mu kuringaniza urubyaro haba imiti iyo ari yo yose haba gutanga amaraso habaho ibihuha biri iruhande ariko tuba dufite itsinda ry'abantu babishinzwe kubisobanura gutanga amakuru y'umwimerere hari izindi nkingo zatanzwe nk'uko nababwiye rumwe mu rukingo rushyashya twatanze ni urwa ebola kubera ko twari twugarijwe na ebola yari mu gihugu cy'abaturanyi ndetse muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abantu benshi bambuka umupaka babaye ngombwa ko bakingirwa kandi bararufashe urwo rukingo kandi rwari zimwe mu ngingo ye rero ngira ngo byose biterwa n'uburyo ibintu biba bisobanutse ku buryo ibyo bihuha abantu babaza bakabahabwa urubuga bakamenya amakuru bakigishwa ndumva ko nta kibazo kinini byaba bizatera hanyuma rimwe na rimwe abakunzi bacu b'ijwi ry'amerika hari igihe batubaza nk'ibibazo bakagira bati kuki abo bahanga bihutira gushaka inkingo aho gushaka umuti ntabwo ari byo byombi biriho birajyana nk'uko nababwiye iki kintu twise akisitarereta cyangwa kovide cumi n'icyenda ibikoresho bya kovide cumi n'icyenda harimo ibyo bita inkingi eshatu turi pilayi inkingi eshatu imwe ni ugushaka ibyo gupima ngira ngo murabizi ko no mu rwanda tubasha gupima korona virusi tuyipimira hano ariko ntabwo ari twebwe dukora biriya bipimisho ariko mu bijyanye no byasaranganya twavugaga nubwo kovide cumi n'icyenda yibasiye isi yose natwe mu rwanda muri byasaranganya ibyo bipimo dukoresha bitugeraho ni nacyo gituma tugira icyizere ko n'inkingo cyangwa imiti bizatugeraho rero ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo imiti ko igira murabizi hari umuti wageragejwe wenda utagaragaje ko wavura neza uriya witwa remdizivi hari n'abigeze kugerageza korotine hari n'indi miti igenda igeragezwa ariko ntabwo bivuga ngo barayiretse ngo bajye ku nkingo gusa ni uko inkingo nazo zagiye zivugwa kugira ngo hashyirwemo imbaraga nyinshi ariko no mu miti hariho harashyirwamo imbaraga nyinshi tugizeho amahirwe byombi byaboneka kandi bikabonekera igihe kugira ngo babashe kwitabwaho abarwaye ariko n'abatararwara ni byiza kwikingira kuko gukingirwa biruta kwivuza ntabwo rero twavuga ngo reka tubireke tuzashake umuti abantu bose barware ariko inkingo zagaragaye ko zishobora kugabanya ubukana bw'indwara nubwo umuntu yakwandura ariko yarakingiwe ntabwo aremba nk'umuntu utarakingiwe niyo mpamvu rero izo nzira eshatu haba gushaka ibyo gupimisha diagnostics haba gushaka ibivura therapeutic cyangwa gushaka inkingo aribyo vaccine byose byashyizemo imbaraga ku buryo bungana abashakashatsi bose barafashijwe kugira ngo habe haboneka uwo muti kugira ngo kuba utaraboneka ntibivuga ko watashyizwemo imbaraga zihagije hanyuma ikindi abantu bakomeze kwibaza ni ikijyanye n'uburyo izi nkingo zizagera ku baturage bose urugero hano muri leta zunze ubumwe za amerika leta yo yategetse ko inkingo za virusi ya korona zose zigomba gutangwa ku buntu ese ibyo ni ibintu n'ibihugu byo muri afurika cyane cyane akarere u rwanda rurimo nabyo bitekereza abantu bose barabitekereza kuba bazabitanga ku buntu ntibivuga ko urukingo rutazagurwa urukingo rufite ikiguzi kuko kurukora kurwohereza aho rujya kurubika ibyo byose bifite ikiguzi gusa nk'uko twabivuze bya bihugu byishyize hamwe ya miryango mpuzamahanga yishyize hamwe yemeye gutanga kimwe mu kiguzi kugira ngo bizagere ku muturage wenda hasigaye nka zeru kubera ko ni ku nyungu z'isi yose ngo abantu bose bakingirwe rero ibigo biriho bikora ziriya ngingo byafashijwe mbere yo kurukora mbere yo kurubona bazanafashwa no kurugira rwinshi kurukuba inshuro nyinshi kurwongera kugira ngo haboneke umubare w'inkingo za ngombwa zakwira ku by'abantu babatuye rero numva ko ni icyo gitekerezo bizakomeza bishyirwemo imbaraga kandi biyoborwe neza ku buryo tutazabona ko bamwe bacikamye korona virusi igihe izaba iri mu gihugu icyo ari cyo cyose izaba ikiri ku isi hanyuma dogiteri nubwo aya masosiyete ya mbere yamaze kwerekana ko inkingo zabo zishobora gukora ariko ntabwo abaturage cyangwa se abantu bose baramenya neza ku gipimo ki izi nkingo zishobora kuzakora nkawe nk'umuhanga ubikurikiranira hafi ese umuntu azajya akenera uru rukingo mu gihe kingana iki bizafata igihe kingana iki kugira ngo abe afite ubwo budahangarwa ayo makuru hari ayo mwari mwashobora kumenya ku bijyanye n'izi nkingo nshya eshatu zamaze kujya ahagaragara ko zifite ubushobozi bwo kuba zakora hari amakuru amwe agenda asohoka ariko bataremezwa burundu igihe cyose baba bataratanga uburenganzira bwo kubisakaza abantu babishinzwe nk'ubu bariho babyigaho bahawe ibyo bita amakuru data z'ibyo bakoreyeho kugira ngo babisuzume barebe neza ko ibyo ibyo bigo byabonye izo ngingo bivuga ko byaba ari byo koko ariko ikimaze kugaragara ni uko inkingo nyinshi zagaragaje ko zifite byibura ubushobozi burengeje mirongo irindwi ku ijana bwo gukingira hari izavuze ko zifite hejuru ya mirongo icyenda ku ijana hari n'urundi rufite mirongo irindwi na kabiri ku ijana rwa akazeneka ariko ngo iyo bitanzwe mu buryo runaka ubushobozi bushobora kwiyongera nabwo bukagera hejuru ya mirongo icyenda ikimaze nanone kumenyekana ni uko bizasabwa gutera guterwa kabiri ni ukuvuga ngo habaho urukingo rumwe bagutera wenda nyuma y'ukwezi cyangwa y'amezi abiri runaka bakongera bagatera ubundi kugira ngo byongere bwa budahangarwa mu mubiri ibyo turabimenyereye no ku zindi ngingo hari nk'urwo dusanzwe ruterwa abana rwa pentavara rukomatanyijemo ingingo nyinshi ruterwa byibura ku bana inshuro eshatu ku kwezi n'igice ku mezi abiri n'igice no ku mezi atatu n'igice kandi iyo bikoze gutyo byongera amahirwe yo kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri niyo mpamvu baba batera izo nshuro zirenze imwe ariko bishobora kuzagaragara kwenda inyuma ko na rumwe rwonyine ruhagije cyangwa se ko byasaba kongeraho urundi ariko byagaragaye ko iyo bateye kabiri bitanga amahirwe angera kuri mirongo icyenda ku ijana yo kutandura rero akenshi ibi bintu by'inkingo ni ibintu byigaragaza iyo urukingo rufite akamaro turabibona tubona umusaruro murabizi ko ku isi hari indwara zacitse burundu cyangwa zagabanutse ku buryo butangaje kubera uruhare rw'inkingo n'ubu rero niba izi nkingo zifite ubushobozi buhagije tuzabibona ko korona virusi nayo izahita irangira ariko birasaba umwanya nibwo tuvuga urukingo tugize amahirwe rukaza vuba ntabwo abantu bose barubona mu gihe gito gishoboka kuko bisaba byinshi nk'uko twabiteganya twabivuze bisaba kurukora bisaba kurubika neza bisaba kurugeza aho rugomba gutangwa bisaba guhugura abazarutanga no gukurikirana abaruhawe kugira ngo tumenye ko koko nta ngaruka zindi zihari cyane cyane ko wenda nko mu rwanda ntabwo ubwo bushakashatsi bwahakorewe ariko ni ngombwa ko tugomba gukurikirana abaturage bacu ni nayo mpamvu barizeye sisiteme z'ubuzima dufite kubera ko zibasha kuzikurikirana zikamenya ko haba nta kibazo gihari ku bwacu nta mpungenge nta mpungenge abantu bagombye kugira kubera ko urukingo ruzabonekera igihe wari ugarutse ku buryo inkingo zikorwamo zitegurwa kugeza igihe zigezwa ku bantu abenshi bakomeje kuvuga ko aribwo bwa mbere urukingo rukozwe vuba mu gihe cya vuba kandi kare cyane nawe ni kubibona ni ubwa mbere mu mateka byo ntabwo babeshya ntabwo urukingo rwigeze rukorwa mu gihe kigufi gutya ariko icyabiteye wenda nkeka icya mbere ikoranabuhanga ryarazamuye ntabwo twagereranya urukingo rwo mu bihumbi bibiri n'urukingo wenda rwo mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo itandatu ni ukuvuga ngo kiriya gihe ikoranabuhanga ubushakashatsi bwari buri hasi kuruta ubu ngubu ubu ngubu hari uburyo bwinshi bw'ikoranabuhanga bwatuma ibintu byihutishwa kandi bikagaragara ko bitanze umusaruro icyo ni icya mbere n'ikindi cyagaragaye vuba murabizi ko mu kwezi kumwe abantu bari batangiye kubasha gupima korona virusi murabizi ko bigitangira byavugaga ngo ni virusi nshyashya ubwoko bwa korona virusi bushyashya novo korona vayirasi niko yatangiye yaje guhabwa izina rya covid cumi n'icyenda nyuma gato bamaze gusesengura bakamenya uturemangingo uko gateye ako kavirusi noneho bakita sascovd ariyo coronavirus cumi n'icyenda kubera ko yatangiye muri bibiri cumi n'icyenda rero ibyo kugira ngo babigereho mu kwezi kumwe abantu baba babasha kubipima bayimenye ibipimo biba byabonetse nabwo byagaragaye ko ikoranabuhanga koko ryazamutse rero muri iki gihe byakozwe vuba ariko nanone hatanzwe amahirwe ku bigo byinshi nk'uko twabivuze muri gahunda ya akisekereta yatanze ubushobozi n'amahirwe menshi ku bigo byinshi kugira ngo bikore ibyo gerageza inkingo zigera zirenga ijana na mirongo irindwi ziri mu igerageza zimwe ziri mu ntangiriro izindi zigeze kure hari bamwe bahereye ku bushakashatsi bakoze imbere kugira ngo murabizi ko bigeze kuba ibyo bita sasiko wani cyangwa iyo bita sasi iyo kubera ko nayo yari virusi hari ubushakashatsi bwari bwaratangiriye kuzikorerwaho kugira ngo bamwe bakomerejeho bijyanye n'ubushakashatsi bwari bwarakoze kuri cya cyorezo cyabaye imbere wenda kitageze mu bihugu byacu rero bijyanye n'ikoranabuhanga byarihuse n'ibyo twakwifuje ko byihuta kurushaho ariko n'ikindi tugomba kureba n'impamvu biratinda ni uko haba hagomba kureba niba nta ngaruka ni nacyo kintu gitwara umwanya munini ubwo bushakashatsi ku ngaruka ku buzima bw'umuntu niyo mpamvu bihabwa umwanya uhagije kugira ngo babikurikirane babisesengure kandi ubushakashatsi ntabwo buba buhagaze turakomeza tugashakisha tukareba tugakurikirana ko nta zindi ngaruka zihari rero mu mateka ni zimwe mu ngingo kuko zikozwe vuba ziramutse zisohotse kuko ubu tufite icyizere ariko ntabwo turabyemeza burundu ngo tuvuge ngo zikozwe mu gihe kingana gute ariko biragaragara ko ingingo izi ngizi dufite ubu zakozwe mu gihe kiri munsi y'umwaka umwe ni mu mateka rero byari bitarabaho ariko n'ikoranabuhanga aho rigeze ni ibintu bishobora kuba byasobanuka kandi bikumvikana hanyuma se muganga reka nkubaze iki kibazo abantu benshi bashobora kuba nanone bibaza tumenyereye inkingo nk'ano muri ibi bihugu tugira ubukonje bwinshi cyane hari abantu bafata inkingo z'ibicurane ariko bitavuze ko udashobora kwandura ibyo bicurane gusa icyo urwo rukingo ruzagufasha ni uko utarwara ngo urembe ese no muri korona virusi abantu nubwo bazaba bafashe izo nkingo hari amahirwe azaba ahari ko bashobora kwandura ariko wenda ntibarembe ese baramutse banduye icyo gihe bashobora kwanduza abandi ngira ngo ni nacyo urukingo buriya rumaze ntabwo urukingo ruvuga ngo ntuzigera na rimwe uhura n'ako gakoko gatera ubwo burwayi muhora muhura nako ariko icyo rukingo ndetse rukora urukingo rwongera amahirwe umubiri yo gukora icyo twita ubudahangarwa bw'umubiri ari nabwo buturinda bwa mbere ubudahangarwa rero bukora buke ubudahangarwa ni umubiri wikorera abasirikare b'umubiri barwanya ako gakoko ariko kugira ngo birwanye neza ni uko buba bwiteguye ni uko umubiri uba witeguye warakoze ubwo budahangarwa mbere rero urukingo icyo ruba rukoze ruba rukozwe n'uturemangingo cyangwa utuntu dusa n'uturemangingo tw'iyo mikorobe cyangwa iyo virusi bigamije ko umubiri uri buhure n'akaremangingo gasa na ya virusi ariko kadafite imbaraga zo kuba kamutera uburwayi umubiri rero ugakora ku buryo ukora abasirikare barwanya ako kantu kagiye mu mubiri ariko noneho ubutaha iyo noneho ugize ibyago byo kwandura usanga wa mubiri witeguye ufite icyo bitwita memwari kwibuka uburyo kakoni kari kameze n'uburyo karwanya iyo mikorobe cyane ni nayo mpamvu buriya ku bana baterwa inkingo bakiri bato kugira ngo umunsi bakwanduye umubiri uzabe witeguye rero iyo wakingiwe umubiri uba nkaho uba waratojwe uba wariteguye byongera amahirwe wo kuba warwanya ya ndwara ukanayitsinda igihe waba umubiri uteye kugira ngo niko umubiri ukora buriya gukingirwa ntibivuga kutazandura ariko bivuga ngo ntuzarwara niwanarwara ntuzaremba kuba abantu barakingijwe indwara zose twakingiwe duhorana nazo ariko tukazitsinda umubiri ukirwanira kubera ko ufite ubwo budahangarwa witeguye imbere ndetse urukingo mu magambo make ni ugutoza umubiri kwirwanirira kandi ni nabyo bifite wenda akamaro gakomeye gusa tuba tugomba kumenya ngo n'urwo rukingo rube rudafitiye izindi ngaruka ariko urukingo ubwarwo rudafite ingaruka ruba rubasha kubwira umubiri kwigisha umubiri uburyo wakwirwanaho hanyuma se ku bijyanye no kwanduzanya uwo muntu wahawe urwo rukingo ashobora kwanduza undi muntu aramutse we arwaye iyo ndwara n'ubwo wenda itamugiraho ingaruka cyane birashoboka ariko amahirwe yo kwanduza nayo aragabanuka cyane impamvu ni iyihe buriya abantu benshi banduza iyo bafite ibimenyetso ni ukuvuga ngo umuntu witsamura umuntu ukorora yanduza benshi kuruta umuntu udakorora cyangwa witsamure nubwo nawe yanduza ntibivuga ko atanduza byaragaragaye ko kuri covid cumi n'icyenda n'umuntu udafite ibimenyetso yanduza abandi iyo basangira iyo avuga ariko iyo yitsamura byo birikura kwanduza yanduza benshi bivuze rero ngo iyo we yakingiwe ashobora kwandura ariko akayirwanya vuba ya mikorobe ikamushyiramo vuba icyo ni kimwe icya kabiri zimugeze ku kurwara ntabe yarwara ndetse ngo agire ibimenyetso bivuze ngo kwa kwanduza abantu benshi biragabanuka buriya iyo abantu benshi nk'ubu ndatanga urugero turamutse dufite icya kabiri cy'abaturage bakingiwe byarinda n'abandi kwandura amahirwe y'uko abandi bandura ahita agabanuka kuko ya virusi igera ku muntu wakingiwe akayirwanya vuba akayisohora mu mubiri we vuba bitandukanye na wa muntu udakingiwe azayimara na wenda icyumweru agatangira gukora ubudahangarwa bw'umubiri igihe yabanje kwandura akayimarana igihe kinini bikongera amahirwe yo kwanduza abandi ariko iyo nakingiwe mfite ubudahangarwa virusi izaza itsindiye munsi ibirarangiye ni ukuvuga ngo amahirwe yo kwanduza abandi aba agabanutse inshuro nyinshi cyane muganga ndahindwa uri inzobere mu kurwanya indwara z'ibyorezo no gukora ubushakashatsi kuri izo ndwara iyi virusi ya korona igisha yazanye mutari mumenyereye ni ikihe ese isomo muyikuyemo ni irihe amasomo twayikuyemo ni menshi cyane icya mbere nicyo cyorezo cyo kuri urwo rwego ngira ngo mu mateka yacu tubonye yewe ubwanjye kuva nabaho nibyo bwa mbere mbona icyorezo cyo kuri urwo rwego cyitwa pandemiki ni ukuvuga ngo zihangayikishije isi yose zifashe isi yose icyo ni iterambere icya kabiri ni uko cyahungabanyije ubuzima mu nzego zose ubuzima bw'igihugu ubuzima bw'abantu ubuzima bw'isi mu nzego zose ubuhahirane ibikorwa ibintu byose byarahungabanye tugenderamo ndetse n'ukuntu tubanye n'ukuntu dusuranye ngira ngo murabizi ko ari ubusabane ari uguhura ari ukuganira ibyo byose korona virusi yabigize mu ruhame ikindi ni ku bijyanye n'ubukungu ngira ngo murabizi ubukungu bw'isi yose bwarahungabanye ubukungu bw'abantu bwarahungabanye ndetse ni ikintu cyaje atari icyago kimwe ariko gikurura ibindi byago byose ari nayo mpamvu twumva ko kuyitsinda burundu nibyo cyonyine byatuma dusubira mu buzima busanzwe ubuzima busanzwe aho umuntu yakora ibimutunga agakora ibimushimisha agakora ibiteza imbere igihugu n'ibindi byose muri rusange nta kindi kintu cyatuma tubigeraho atari uko iki cyago gicitse burundu niyo mpamvu n'izi ngamba zose ziba zifatwa nk'ubu bavuga ko buri kwezi isi ihomba miliyari zirenga magana atatu na mirongo itandatu magana ane zitakara buri munsi na buri kwezi ku isi ari nk'igihombo kandi igihombo cy'igihugu kimwe ni igihombo cy'isi yose cy'abantu cy'ibihugu cy'amasosiyete ndetse ni ikintu kimwe cyagaragaye ko kigira imbaraga rero hari byinshi twagiye twigiramo haba mu myitwarire twagiye tubona abantu bakurikiza ingamba ngira ngo ubu muri rusange urebye uburyo nko kwambara agapfukamunwa twabigize ibintu bihoraho niba tuzakomeza kukamba n'igihe tuzaba cyashyira simbizi ariko abantu barakibuka ibijyanye n'uburyo dusuhuzanya ubona bimaze guhinduka ibijyanye n'imibanire ibijyanye no kwizigamira ngira ngo tugeze kugira ukwezi twari mu cyo bita guma mu rugo lockdown bwari ubwa mbere abantu bakigiyemo ariko byari ngombwa icyo gihe ariko kumva ko abantu cyabakigiye ikintu mu mutwe kivuga ngo ibintu byose birashoboka ubu abantu batangiye kwiga kwizigamira nk'urugero hari igihe twakoze ibirori by'abantu bake abantu ntabwo bari babizi ko ubukwe bw'abantu cumi na batanu bwashoboka twagiye tubyiga abantu bakabura umuntu gushyingura abantu bakajya ari bake bigaragaza ko iyo bibaye ngombwa dushobora guhindura imyitwarire cyangwa imyifatire kugira ngo dutsinde ikintu runaka rero byatugishije cyane ko ibintu byinshi bishoboka kandi abantu bagomba kwitegura abantu bakuyemo amasomo yo kwirinda indwara z'ibyorezo ibi gukaraba ntabwo abantu bakingirwa gukaraba no kwiyitaho cyane cyane ndakeka rero haba ku rwego rw'ubuzima haba ku rwego rw'ubukungu ururimi sosiyale imibanire ibintu byinshi uko byahungabanye abantu babikuyemo amasomo kandi menshi kandi akomeye ikindi mu gihe turimo kugera ku musozo w'iki kiganiro nifuzaga kukubaza hari ibintu byinshi byagiye byandikwa ko afurika ntago yakubititse nk'uko indi migabane ku isi yakubititse mu bijyanye n'iyi virusi ya korona waba wemeranya n'abavuga gutyo niba wemeranya nabo wibaza ko hari impamvu ishobora kuba yarateye afurika itibasirwa cyane cyangwa se hari n'abandi bavuga ko kuba afurika idafite ubushobozi wenda bwo gupima cyane cyangwa se no gukora ubushakashatsi kuri iyo ndwara bituma imibare y'abarwara iyo ndwara ku mugabane wa afurika itamenyekana kuri wowe ubibona hari ibyo ntemeranya nabo gusa byaravuzwe bigitangira ko afurika izagira ibyago bikomeye icyo gihe babivuza byari byo kuko kubiteganya byanatumye tumwitegura bihagije ariko cyane cyane aho babiheraga kwari kwivuza kwita ku bantu barwaye korona virusi kuko baravugaga bati afurika nta mavuriro ahagije bafite afurika nta bikoresho byinshi ifite afurika nta baganga benshi ifite noneho baducira icyo kintu cy'ibyago baduciraho iteka bati nikibageramo kizabamara ariko ukuntu byagenze byagaragaye ko ubwandu bwabaye buke muri afurika ibyo ni byo kandi ni ukuri ikindi byagaragaye ko ingano y'abitaba imana cyangwa y'abagira ibyago byo kuremba nanone bari bake muri afurika ibyo rero ntabwo bijyana ntabwo bemeranywa n'abavuga ko hatabayeho gupima ntabwo ari byo ndaguha urugero wenda mu rwanda habayeho gupima ngira ngo abantu barenga bagiye kuba ngira ngo hafi miliyoni n'ibipimo hapana abantu ubu ndavuga ngo ibipimo byagiye bipima byagiye biba byinshi cyane biri hejuru y'ibihumbi magana abo bantu bose bapimye twabonagamo abarwaye tukabonamo n'abazima bivuze ngo umubare w'abantu twapimaga cyane ni ababaga bafite ibyago byo kuba barahuye bafite ibyago byinshi byo kwandura ni ukuvuga ngo abahuye n'umuntu wanduye abatarizika abakontakiti cyangwa abantu bamwegere cyangwa imiryango y'abantu banduye ariko iyo bapimye ugasanga umubare w'abanduye ni muto ntabwo wavuga ngo ni uko utabapimye ibyo rero ntabwo nemeranywa nabyo twapimye ibihagije icya kabiri hari ikintu udashobora guhisha umuntu yakwitaba imana ukamuhisha abafite imiryango abafite bene wabo abavandimwe inshuti ntabwo rero wabihisha iyo umuntu arembye ntabwo wamuhisha wamuhisha ute aba agomba kujya kwivuza rero twebwe impamvu tuvuga ko tunemeza ko imibare yabaye mike tunabirebera no ku bantu bavuye basabaga ubufasha bwo bw'icyo cyorezo umuntu wese wari ufite ibimenyetso biganisha kuri korona virusi yarapimye tumenya ko ariyo cyangwa ko atariyo abitabye imana mu rwanda kugira ngo umubare ntibagera kuri mirongo itanu bagera kuri mirongo ine na barindwi ni umubare muto kandi bazwi bazi n'ukuntu banduye bazi n'ukuntu n'aho barwariye n'ukuntu bitabye imana hari n'aho wenda n'uwaba yitabye imana ari mu rugo nawe yarapimwaga tukamenya ko atari rero hari ibintu bishobora kuba bisobanura impamvu afurika itibasiwe icya mbere ni bavuga ni imyaka y'abaturage murabizi ko ikigereranyo abanyafurika ni populasiyo bita ko bari young population populasiyo jene abenshi ni abakiri bato kandi abo bato haba abana n'urubyiruko bibasirwa gake na covid cumi n'icyenda nk'uko byagaragaye mu bindi bihugu byose harimo n'ibirayi cyangwa no muri amerika icyo cyiciro cy'urubyiruko n'abakiri bato bandura gake cyangwa barwara gake nubwo baba banduye kandi nibo dufite mu bihugu byacu ari benshi ikindi bavuga ni aho dukorera muri ibyo bihugu by'ibirayi byo muri amerika abantu bahora mu hantu hafunganye twebwe kenshi abantu baba bakorera hanze dufite abahinzi baba bari mu mirima kandi ahantu hadacucitse dufite abantu bakorera akazi kabo ahantu hanze kuko twaranabibonye no mu rwanda ahantu hagiye hafunganye wasangaga hafite ibyago byinshi byo kwandura reba uburyo abantu bagenda ku kazi muri ibyo bihugu iyo bafashe ziriya gari ya moshi z'abayisirani cyangwa metero ukuntu baba bacicikiranye byongera ibyago cyane byo kwandura muri bihugu bya afurika dukora ingendo nkeya wenda ugereranyije no muri amerika ngira ngo murabona ko kuva mu mujyi umwe ujya mu wundi wa kure bakoresha indege indege abantu baba begeranye cyane hari ibintu byinshi wenda byanongeye n'ibyago cyane mu bihugu bikize tuvuge ya mipira bajyaga kureba iyo bari muri stadium ahantu hari ubucucike bwinshi reba abantu bakoze imyigaragambyo nawe muri amerika cyangwa mu bufaransa cyangwa hanze byagiye byongera ibyago byo kugira abantu benshi nyuma y'ibyo ngibyo gukurikiza ingamba mu bihugu bya afurika hari ahantu henshi bagiye bakurikiza amabwiriza neza ku rugero no mu rwanda twarabibonye uburyo abaturage bitabiriye gukurikiza ingamba gukaraba guhana intera nubwo bamwe batabikoraga neza nk'uko byifuzwa bagakomeza gukangurirwa ariko abantu benshi barabiteye mu bihugu byinshi bagiye babyanga bakavuga ngo agapfukamunwa bagashaka ndetse bagakora uko babyiga ibyo byagiye bibongerera amahirwe yo kwiyongera ku bwandu muri ibyo bihugu bitavuze ko no muri afurika twakabibonye muri afurika y'epfo hari igihe barangaye gato bagira imibare myinshi ikabije ndetse imibare igice icya kabiri cy'abanduye bose bari muri igihugu kimwe cya afurika y'epfo kundi kuruta ibindi bihugu rero iyo imibare yagaragaraga yaravugwaga ntawayigeze yigisha ni ikintu cyagaragaye ko mu bihugu byacu sinzi niba ari ubwo bushyuhe bavuga ariko kuba dufite abaturage bakiri bato kuba abantu baritabiriye kuba abantu bakorera hanze cyane kugira ngo byongereye amahirwe y'uko abantu benshi batandura mu gihe gito nk'uko twabibonye mu bindi bihugu by'uburayi cyangwa by'ahandi kugira ngo ni kimwe mu musingi watumye bikumirwa cyangwa ntikigere kure hari n'ikindi umugabane wa afurika wanafashwe na nyuma y'indi migabane burya kandi bisanga ni nk'aho twiteguye ariko hari n'ingamba nyinshi zafashwe ngira ngo si amahirwe gusa hari n'icyakozwe cyatanze umusaruro hari ingamba nyinshi abayobozi babishyizemo imbaraga barabyigisha tubakurikira abantu bahabwa amahirwe yo kuvurwa barakurikiranwa ibyo byose rero bikomatanyije byatanze umusaruro tubona ubu ngubu ni nayo mpamvu rero kuri izo ngamba twagombye kutaduhuka muganga vedaste ndahindwa nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gikomereye isi muri iki gihe wakoze cyane ndabashimiye cyane nandishimiye ijwi ry'amerika kuba mwaduhaye umwanya tukaba tuganiriza abantu bose nshimira n'abazatwumva bose kuri uyu mwanya turi mu guhaye